iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani tanga ishaka kaze mwese
hajya rero nta tegeko na rimwe rirarengwa ko igipolisi kitangura dosi kikabaza kikabana kikarondera inkuru kizoshikiriza parike nibisanzwe umuntu yemera yemera neza yuko yishe bajya babikira yategerezwa gupfunga nta kindi kibanza kiba afise kandi hariho ibyaha umuntu adashobora kuvuga ngo ndamugiriye ikigongwe uwa mbere yari eme laurentine kanyana umushikiranganji w'ubutungane mu burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uwa kabiri yari maître segatwa fabien bempi bakaba bavuga ku kibazo c'abantu bamaze iminsi bishikana bakavuga n'ivyaha bakoze mu ki- mu kiringo c'amezi aheze cari kiranze umutekano muke mu gihugu ni mu kanya gato turabashikiriza n'ayandi makuru avugwa ku burundi muri aka kanya leta y'uburundi bicishije mu bushikiranganji bujejwe ubutungane ivuga ko atamategeko ararengwa ku kiringo c'ukwezi kurenga abamaze kwishikana bavuga ko bakoze ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwagiye buraba mu mezi aheze aho hari mu kiganiro umushikiranganji w'ubutungane eme laurentine kanyana yahaye abamenyeshamakuru inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eloge wiri kaneza
abamaze iminsi bishikana biyemangira ko ari abagwanyi ahanini bavuga ko bahora bakorera mu makaritiye amwamwe y'igisagara ca bujumbura hamwe n'intara ya bujumbura benshi bita bujumbura rurare babiri muri bo mbere baramaze kwerekana ibinogo bibiri mu buraruko bw'umugwa mukuru bujumbura muri karitiye ya cibitoke ahatowe ikiziga c'umuntu umwe yishwe hamwe no kumutakura ahabonetse ibisigarira vy'abantu batatu iruhande y'ivyo hari n'ibindi bemanga nk'uyu musore yivugira ko ari mu bishe ababikira batatu b'abataliyanokazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kucerekeye ico ababikira ndimwo twebwe twabishe bivuye kuri alexis nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amakungu azohaguruka bakatusobanura yuko barya babikira aribo batwara imiti ikiriba ondes hari imbonerakure ziriko zirigira ivya- imyimenyerezo ya gisirikare uyu co kimwe na bagenzi be bamaze ukwezi kurenga mu iperereza ry'uburundi umushikiranganji w'ubutungane emera hantine kanyana yemeza ko ata amategeko ararengwa gushika ubu yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa kane ubutungane bwaratabwe gukora ni kujya nyine ubutungane buhera he buhera hariya muri polise kuri uriya agira ankete kuri uriya afata uriya muntu yakoze icyaha ni intambwe ya mbere iyo dosiye igeze ko baracari ko barakora bariya iyo amankete ariko araba muri polise abashikiriza amanza babikurikiranira hafi kugira barabe ko amategeko ariko arakurikizwa hajya rero nta tegeko na rimwe rirarengwa ko igipolisi kitangura dosiye kikabaza kikabana kikarondera inkuru kizoshikiriza parike nibisanzwe nta na kimwe kirimwo kidasanzwe twashatse kumenya icyo amategeko abivuga ko twegereye umushingwamanza fabien segatwa yatwishyuye ibikurikira urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru abo bantu rero uko jenda babona igihe rero badapfunzwe abajeje iperereza barashobora gukoresha uburyo bwabo kugira ngo baronke amakuru nka bijya bintu byabikiraho byo turabizi ntibokwemera yuko ari bo benyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo turagiye kwica ababikira ni umugambi bafatanije n'abandi uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose ariko rero ku bamaze kwiyemerera icyaha ngo nta guca hirya no hino nta kindi kibanza bakwiriye atari mu mabohero ico caha abantu bose baragisemereye bavuga ati nakabi kabisha umuntu yemera yemera neza yuko yishe bajya babikira yategerezwa gupfunga nta kindi kibanza kiba afise kandi hariho ibyaha umuntu adashobora kuvuga ngo ndamugiriye ikigongwe hariho ibyaha bikomeye cyane kuko utabuye kugira ikigongwe umuntu yishe bajya babikira none ubu tugira ikigongwe ninde hari hageze koko ko babafata bakabafunga hanyuma bakabashingiza imbere y'ubutungane none nk'ubu bishe uwundi muntu byobaze wandi biteza kubaza abo bantu banse kubafunga kandi babona yuko bakoze ico caha umushikiranganji kanyana asaba abantu bose kudaca imanza no kutiha inyishu bakarindira ingingo y'ubutungane twese rero dutenyenye tuvyakire uko turiko turavyumva twihangane turindire ayo maetape yose akenewe urubanza rucako ahere tuze twumvirize ukuri umucamanza azodushikiriza ntagi umuntu n'umwe aza guca urubanza atari umucamanza hanyuma umucamanza niwe wo kuzovuga ukuri muri ivyo bintu umushingwamanza segatwa yemeza kwica amategeko aha nk'inyungu uwuba yiyemereye icaha arihugabanyirizwa igihano kuko abatarinze kugora sentare akarorero ari nk'uwishe umuntu canke benshi yategerezwa guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose acahanishwa ugufungwa imyaka mirongo ibiri nayo ku bindi vyaha uwemanza icaha sentare ikigabura na kabiri imyaka y'umunyororo yohanishijwe turetse abishikana umushikiranganji w'ubutungane amenyesha ko abana bose bafatiwe mu bitero bitandukanye baciye barekurwa co kimwe n'abafatiwe mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu abatararekurwa umushikiranganji kanyana asaba abacamanza kunyarutsa imanza zabo ariko akagabisha abatuma abana gukora amabi ko batoca bijajara ngo abana bafashwe ntibahanwa perezida nkurunziza afata ingingo yo kurekura abana bafatiwe mu myiyerekano leta yise imigumuko mu mwaka uheze yahamagariye abavyeyi babo kwitwarira abanyepolitike n'abo mu mashirahamwe yigenga bahamagaje iyo myiyerekano eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eloje wirika neza kuri iyo nkuru abajejwe intwaro n'abarongoye ubuzi mu ntara ya bujumbura bamwe bita bujumbura rural bahamagarira gukoresha imvugo iremesha mu kazi kabo ka misi yose ako kamo gategwa n'inyigisho barong- eh, baronkejwe kuri uno munsi baronkejwe kuri uno munsi wa kane izo nazo zateguwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu inkuru ya evariste nzikobanyanga
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu ashikiriza k'urwo ruganda ku baserukira abandi mu ntwaro abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya bujumbura ari rumwe mu zindi nganda uwo murwi utunganya mu gihugu ernest nyabenda asigura ko uruganda rwo kuri uno wa kane ari urwo guherekeza abo bajejwe intwaro n'ubuzi mu ntara ya bujumbura kugira bakoresha imvugo iremesha kubo bajejwe abajejwe ubutungane n'umutekano eka mbere n'izo mboneza zogerageza mu mirimo yazo zishinzwe eh, gukoresha imvugo ihumuriza imvugo itababaza eh, ababaje kubitura yasente kuhoraho yitavye inyigisho avuye muri komini sare ni umwe mu bajejwe intwaro yabwijwe rya amerika ko izo nyigisho naho zatanzwe mu gihe gito zamugiriye akamaro yifuza ko zotangwa no ku bandi murabona yuko ari inyigisho zitanzwe mu gihe gito ubundi twe turabona yuko inyigisho nk'izi zari zikwiye gutangwa n'imiburiburi nk'iminsi nk'itatu kandi zikagurirwa abantu benshi byari bikenewe yuko izi nyigisho zigwizwa kandi zigahabwa benshi na cyane cyane muri rya batowe ku mitumba baserukira abandi no mu makomune kuko murazi kenshi baba bahora mu buzima busanzwe ubundi ashima izo nyigisho zatanzwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu n'umuhanuzi mu biro kaburamatari w'intara ya bujumbura ajejwe imibano inkino n'imico kama jean d'arc nzohabonayo asigura ko kuronswa inyigisho ku bijanye no gukoresha imvugo ziremesha bidasigura ko mu ntara ya bujumbura bahora bakoresha imvugo zitaremesha elema twavuga yuko izi mvugo ziremesha twashoboye kumva uyu munsi kwiga uyu munsi zizodufasha mu bintu byinshi cyane mu guteza imbere imiryango mu kibano no mu buzi bwacu umuntu ariko ariyo yumviriza umenga hari hasanzwe hariho imvugo zitaremesha ivyo nivyo Eh, nta mvugo zitaremesha zi- zari zihari ariko rero burya kwiga ni uguhozako Eh, naho ata mvugo zitaremesha zari zihari eh, burya ibi byigwa bizodufasha rwose kugira ngo dusumbirize uko twari tumeze ubwa mbere uko twahora twitu- eh, twakira abatwitura ubwa mbere ubu naho dusumbirize kubera tuzoba twarakaburiwe ni- n'ubwenge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu yamenyesheje ko yizeye ko abaronkejwe inyigisho hari icizere ko bazozishira mu ngiro ernest nyabenda yabwijwe rya amerika ko atari rya mbere abo batumiye kuri uno wa kane babaronse inyigisho bakazishira mu ngiro aba bantu si ubwa mbere tubagirisha inama nk'uko nabivuze e, mu mezi abiri aheze twabagishije inama ku kuntu e, bokubahiriza bakagenda bagateza imbere agate- agateka kazina muntu turabagendeye rero turanavuga na turabona yuko hari ibyo bagiye barahindura mu ibyo twagiye turababwira nacyo gituma twagiye tubatera rero ko twabonye yuko bimwe bimwe mu byo twababwiye bariko barabashira mu ngiro reka rero dutere intambwe dutere iyindi ntambwe tubereke rero ingene mu mvugo igihe bariko baratunganiza abantu mu mvugo cyane cyane bashoboye gutunganiza abantu neza si ukuvuga ko rero eh, yoba ari inama y'imfagusa cyangwa ibyo tubabwira atari ibyo baza gushyira mu ngiro oya ibyo tubabwira kenshi turabona yuko babikurikiza bashyira mu ngiro ingene babikurikiranye mwabonye yuko babikurikirana no ishaka n'umwete mwinshi izo nyigisho zari zatanguriye mu ntara za Cibitoke na Bubanza ku minsi ya kabiri na gatatu muri ino ndwi zasozerewe kuri uno wa kane mu ntara ya Bujumbura umunyababanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu amenyesha ko n'uburyo bwaboneka izo nyigisho zijanye n'imvugo ziremesha zizotangwa no mu zindi ntara z'igihugu i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka uyu munsi isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igituntu mu nkambi y'impunzi z'abarundi yubatswe i mahama mu buseruko bw'u rwanda iyo ndwara iramaze kwibonekezayo niyo nkuru mugenzi wacu desire hatungimana adushikiriza ari mu rwanda
ntibikira agaseseshwa rumuri indwara y'igituntu iramaze kwinjira mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'imahama hamaze kuboneka abantu bane bamaze kwandura muri kino gihe bakaba bariko baravugwa abahinga mu bijyanye n'amagara y'abantu bakaba bamenyesha ko naho yoba umuntu umwe gusa amaze kwibonekeza ko afite iyo ndwara ategerezwa gukurikiranirirwa hafi na burya mu nkambi abantu babana barundanye cyane kandi ataco birengeje ahimahama rero abitura abaganga baremeza yuko bakurikiranwa ariko kenshi umuntu bakamwitaho yatanguye kuremba ni ukuvuga ngaha hoho baragerageza ariko hariya kuri ayarisi biragoye kwivuza n'igihe usanga hari abaganga menga ntiba- ntibumva vuba ikibazo cy'umuntu ugasanga n'umuntu arakurembanye kandi nyene ukabona ko arembye ni ukuvuga nyine utari umuntu ariko arapfa ntugire barapfa ku- kuge- kunyarutsa vuba ngo bakurikirane umuntu ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'amagara y'abantu muri iyo kambi mu ishyirahamwe ry'abanyamerika ryita ku mpunzi wewe amenyesha ko abantu bamaze gufatwa n'indwara y'igituntu bitaweho cyane kandi akizera ko atanumwe ashobora guhitanwa n'iyo ndwara kuko imiti na vyankenerwa byose bihari kugira bakingira abagwayi n'abatarandura ubundi mu buryo bwo kwita bwo kuvura igituntu hari ibice bigiye bitandukanye hari igihe ufata imiti ukaba utakwanduza abantu mubana kazi hari rero ngira ngo nkatwe twakiriye ka enye gusa kugeza ubu ngubu kandi abose bagiye bareponda neza ku miti ku buryo ntabwo ntabwo ari ikibazo gihari gikomeye ikibazo cy'igituntu ntabwo gihari cyane n'igihari aba- abarwayi bacyo bari gusubiza ku miti neza nta dufite abaganga babizobereye babisobanukiwe dufite imiti ihagije ntabwo ari ikibazo twizera ko gishobora ku- kwiyongera ku buryo cyagira ikibazo gikomeye nibura uburyo moyize arongoye ishyirahamwe ryita ku gateka k'abarwayi asanzwe aba muri iyo kambi amenyesha ko ingene abaganga bitayeho iyo ndwara y'igituntu muri iyo kambi bishimishije ngaha mu nkambi ya mahama duherereye turabona ko eh, abarwayi b'igituntu bitaweho cyane Eh, na cyane cyane dufatiye ingene uwo babonye ara- agaragaje ibimenyetso by'igituntu bamushyira ukwiwe hamwe aho bashaka kumukurikiranira hafi kugira ngo bashobore kumukura muri kominote ntash- nta- ntashobore kubanduza abandi Eh, turabona kandi ingene bamuha eh, imiti ya mbere akayifata akayifata imbere y'umuganga kugira ngo bashobore kumukurikirana ko by'ukuri eh, kurya abarwayi abarwayi nabone usanga ba- bagira uruhara mu kutakira n'ingoga bagakurikirana neza kugira barabe ko yoba yavuwe bikwiye iyo minsi yo kwanduza igi- igituntu eh, adashobora kuja mu bandi kugira ngo nta- ntiyanduze ntibura uburyo moyize asaba ariko ko abarwayi bohindurirwa imfungurwa kuko iyo umuntu ashonje iyo ndwara bigora ko ikira bakwiye guha ibi- imfungurwa eh, zikwiye impunzi cyane cyane ko tuzi ubu babaha eh, ubwoko bubiri bw'indya gusa ni ukuvuga ibigori n'ibiharage bakaraba iyindi ibindi ibindi bifungurwa ndemamubiri byotuma naho umugera w'igituntu eh, umuntu umuza ko ariko ugasanga umubiri nawe ashobora kwirwanira gutyo ugasanga aba- abarwayi b'igituntu baragabanutse kubera imibiri yabo ishobora ku- kurinda imigera ikeye buhinda by'ihemero mwamenya ko iyo ndwara y'igituntu ihitana abantu ibihumbi bine ku munsi nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni rijejwe amagara y'abantu ku isi ribimenyesha desire hatunyimana kigali ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
cyegera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe hora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu ungikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo y'ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh, namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kiraremereye cyane mu rwanda umuti w'icyo kibazo ni uwuhe bazira uwiha justin arashinga intahe yabaye mu ibarabara akiri umwana arivamwo afashijwe n'ikigo opde œuvre humanitaire pour la protection de la développement de l'enfant en difficulté ni ukuvuga ikigo cyiyemeje gukingira no guteza imbere abana bo mu- bari mu ngorane ni mu kiganiro muri isanga cyateramijwe na mugenzi wacu thomas kamirindi mu kanya gaheze dutega amatwi bimwe mu byo baganiriye
azi imyaka igera muri cumi n'itandatu ariho ndererwa ariko nyuma naje kuba najya muri famiye gatoya bitewe n'uko byaje kuba ngombwa yuko nyine imico nahawe byabaye ngombwa yuko nanjye ngenda nkafasha abo bana ba- ba- ba- nakwita nka barumuna banjye twakuriye kimwe mu muhanda ubu ngubu niho narindi ndi no kwiga muri revo ya kabiri ya kaminuza baragufashe barakurera bagushyira mu ishuri none ubu ngubu uri muri kaminuza ubu ndi muri revo ya kabiri mu wa kabiri muri kaminuza muri IPR South electronique de communication ariko rero turetse ibyo uriga ukagenda ukanita nyine kuri abo barumuna bawe muri icyo kigo cya opde ukoramo iki ndi akadirere nk'umuntu waba wenda ngo ani- animateri ubahora hafi buri munsi Ndi- turararana turi- turi imbere narajya ku ishuri twaririrwanaga ariko iyo nahari n'ubundi haba hari undi nijye mbafasha ubuzima bwabo bwa buri munsi mbega muri makeya ariko nanjye nyine nk'uko mwabyumvise haruguru ni umuntu wa- wabanje kuba mu muhanda bamwe bita rwanda rw'ubu rw- rw'ejo nyine ubwo nanjye nabaye rwanda rw'ubu ngubu navuye muri ba bandi bitaga rwanda rw'ejo bundi i rwanda rw'ubu ndi umuntu ukomeye cyane justin ntabwo twigomba mu magambo ahubwo ubuhamya bwawe nagira ngo bugirire abandi akamaro kubera ko ikibazo cya rwanda rw'ejo cyangwa se abana bo mu muhanda cyangwa se ba ba mayibobo umuti urahari niyo mpamvu nifuza yuko tuganira n'abandi bantu bakabaza noneho duhamagare rukundo rukundo wiriwe mwiriwe neza bazira uwiha jusite hari inama cyangwa se ikibazo umufitiye nge icyo nabona mbese nk'umu- nk'umuti cya- ku ruhare rwanjye Mm.
ni uko urabona abantu kuyoboka umuhanda si ibintu si ahantu- si ahantu wajya ufite aho aho kujya handi ni uko nge igitu- igituma mvuga gutyo ni uko mbona ko ari ikibazo cy'ubu- cy'ubukene cyangwa imibereho mibi ikindi cya kabiri hari amakimbirane mu miryango nka- nka- nkavuga ati ya- ib- ibyo ibyo ibyo bibazo bi- bi- bibiri narimvuze ko ari ari cyo kintu bakagombye gu- kwitaho kuko ari naho ibyo bintu byose bi- bi- biva Nta- umwana akenshi uzabona umwana mu muhanda akubwire ni iwacu ni- ntidufite ubushobozi bwo kuba yaba ku cyo kurya ndetse yaba n'ayo mashuri urumva udafite icyo kurya ntabwo wabona n'ayo n'ubushobozi bw'amashuri wumva ko nimba hariho iyo miryango nyine wenda i- i- ifasha igafasha abo bana akenshi wenda ubona nka aho kugira ngo wenda umu- umufate umuvane hariya ku muhanda umujyane wenda umufashe kuri bya bindi yavuye mu rugo abura ahubwo ugasanga imujyanye ahantu hameze nk'aho umufungiye rukundo urakoze Eh, murakoze kandi namwe ye noneho duhamagare mugisha mugisha wiriwe mwiriwe cyane ku ijwi rya amerika ye hari ikibazo ufite ku bana bo mu muhanda yego jya akabazo mfise kuri ibyo bintu mwari mwanditse Mm.
ni ukuvuga jya ngerageje kuraba abana bo mu muhanda babayeho nabi cyane eh twese turabizi Eh, nk'akarorero rero nk'aha mu burundi hoho ni ibintu birengeje urugero jya cyo nosaba iryo shyirahamwe Mm.
icyo nosaba iryo shyirahamwe ni uko bora abana bo mu ibarabara bakagira amashyirahamwe babakoranirijemo yo gukora ibikorwa bakaraba ingene biteza imbere ni- bishitse umwana akaza mu ibarabara iryo shyirahamwe rikamutora naryo ryumwungukirako kandi nawe akaryungukirako ye mugisha urakoze nayo ibi bintu amashyirahamwe agira byo gufatiriza abana mu mabarabara no kuri nta kamaro kanini bi- bibaha kubera twese twarabiciyemo bivanye umwana wo mu ibarabara harahajayo kubera imiryango mibi nawe wabaye mu ibarabara se leta harahajayo kubera imiryango mibi rero ayo mashyirahamwe akwiye kuraba ntaze avuga ngo hariho ibintu ngo afasha ngo umwana wo mu ibarabara ahubwo akagira amashyirahamwe akora ibikorwa ibikorwa biteza imbere ishyirahamwe bigateza imbere n'umwana je nibyo bintu mbona ayo mashyirahamwe akwiye kuba yawukora kubera je ndi mu burundi ngerageza kuraba mu burundi ahantu mperereye mugisha urakoze ego kabisa yo bakoze je nico kintu conyene mbona mu migambi bakora ni ni- nibakora iyo migambi nayo hano mu burundi hoho mbona umenga amashyirahamwe yaho ntabwo nta mashyirahamwe akomakomeye tubona yitaho abana bo mu mabarabara kweri mugisha reka tukubarize justin niba naho ngaho mu burundi opede itahakorera urakoze justin kubumva ndi kubumva ye u- uyu mugisha aribaza ko mu burundi nta mashyirahamwe yakomeye afasha abana bo mu muhanda hari opedewe ihari mu by'ukuri urebye opede irahari ariko ni- ni- ni naho yabanje mbere y'uko igera mu rwanda ibyo ngibyo bari bari kuvuga hari umuntu wabanje bwa mbere aravuga ngo kwita ku bana ku- ngo abana baza mu mu- mu muhanda ngo bakabanje kuba ngombwa ko tubakorera ngo foroma- ahantu bazajya bakorera foromasi izabafasha ibyo ngibyo rwose opede rwanda irabikora kandi na byinshi kuko dufite ateriye dusara hari ikigo gihari twubatse gikora ateriye de sudire harimo electricite harimo imyuga mbega y'ibanze um- umwana agomba iyo kwiga wenda kuko kwiga mu bigiye bitandukanye hari ujya ku ishuri akamenya ubwenge undi bwo ku- kwigira hejuru undi kwiga bwo kujya mu mashuri muri segonderi no muri kaminuza bikananirana abo ngabo na opd nabo ntabwo yabibagiwe hari ahantu bita imbazi muri umuntu ari kujya i kigali uvuye i huye hari ikigo bita cfp cya opd cfp opd centre de formation professionnelle icyo nacyo ni icya opd kandi ntabwo ari ari ibyo dukora gusa kuko twebwe ntabwo opd nk'uko nanjye byambayeho ntabwo opd ifata abana ngo bagume mu bagume mu- muri muri muri opd gusa kuko umwana iyo amaze kugira imyaka irenze cumi n'umunani agomba kujya muri famiye kuko opd ntabwo iri iri kurera abana ngo izana bashakira abagore ngo inabamenyereze famiye yabo ufite umubyeyi aragenda ak- akisanzurana n'umubyeyi we nk'uko nanjye jyewe naje kwireta uruvanyuma muri demiri seti usanga afite nyogokuru wanjye ufite nyogokuru eh ko twagiye kubana na nyogokuru tuba turabana tumenyerana n'imiryango ntabwo ari ukuvuga ngo tura- turafata abana tubagumishe mu kigo ntabwo ariyo papa ntabwo ariyo ntego imizi dati ntabwo wafata abana nyine ngo ngo ngo bagume mu kigo ngo wenda ngo uzabashakire umugore ngo ububakire ubuzima bwose hanyuma uyu mugisha aravuga kandi ati ibyiza ni uko ba- ab- abana bo mu muhanda nabo bakora amashyirahamwe i- imiryango ibatera inkunga ika- ikabafasha gushyira amashyi- ikabafasha gushyira gukora amashyirahamwe byo byaba ari igisubizo nabyo byafasha kubera ko mu buzima nta muntu utakwifuza wenda gutera imbere bitewe n'ibyo shyirahamwe kuko ishyirahamwe ribayeho nk'uko mu rwanda hari ibyo bita ibimina ndetse hari ibiriya n'ubundi ibi- ibimina kuko na- n'abo bana baba mu- mu muhanda baramutse bavuyemo bakishyira hamwe bakajya bakora ibyo bintu by'ibimina bakajya bashyiramo wenda na niyo yaba ari na senkanti cyangwa niyo yaba ari na wani handiredi babonye ijana bagashyiramo Mm.
icyo gihe bazajya wenda umwe yazajya aba afite ikibazo yazajya aza akavuga ati nimungurize wenda tuvuge fayive handiredi akaba yamugirira akamaro Mm.
akaba yagura muri ubwo bugari bwo kurya mu gihe yagiye muri famiye mu gihe afite ikindi kibazo cyangwa mu gihe ari kwiga segonderi Ibyo- ibyo bintu by'ishyirahamwe bibayeho nabyo byaba ari byiza rwose byaba ari igisubizo nuko nyine abaterankunga bab- babura habimana wiriwe yiriwe neza yego ikibazo cyawe wowe ya ni ni habimana pascal Mm.
ni kigali mu rwanda bakunze kunyita nkoko rero ikibazo mbona kiri kiga- kiri mu rwanda duhora guhura nacyo Mm.
ni ikibazo cy'ubukene ahanini u rwanda ni ikibazo cy'ubukene noneho hakaba no kwiyongera kw'abana benshi bavuka mu miryango itifashije noneho ikindi ugasanga leta nayo irabatwara ikavuga ngo ibajyanye mu bigo yego ibajyana mu bigo rimwe na rimwe ariko ugasanga bavayo n'ubundi nta bufasha bw'ibanze bahabwa ni ukuvuga kugira ngo babone imirimo bakora Eh, kugira ngo babone imirimo bakora Mm.
ntabwo bi- ntabwo biborohera ugasanga nanone imisoro iri hejuru ubukene ikibazo cy'imisoro no kubyara cyane kwiyongera kandi ikibazo gikomeye cyane usanga abantu baza mu mujyi nta ntego bafite Mm.
habaho kubyara abantu bakiri batoya nta bushobozi bubatse nta ki ugasanga na leta birayigora nawe ntiwayirenganya noneho ikibazo cy'imirimo noneho kikaza cyo gihura ibindi bibazo Eh.
Eh, ariko noneho leta irebye uburyo yashyiraho ibigo igashyira ku buryo n'abafatanyabikorwa bajya baha abantu ibikoresho niba bavuye no muri ayo mashuri bagasohokana ibikoresho by'ibanze kandi bakagabanyirizwa ku kijyanye n'imisoro ibintu byakemuka rwose habima urakoze murakoze radiyo ijwi rya amerika nawe justin uyu muntu habimana pascal bakunze kwita nkoko aravuga ati hari ikibazo cyo kubona imirimo n'iyo abana bavuye mu kigo mwebwe abana kubona akazi iyo bavuye mu kigo biraborohera ntabwo byoroshye cyane kubona akazi nyine kubona akazi biragoye Mm.
niyo mpamvu niyo mpamvu kubona akazi ubundi mu rwanda byo nyine ku rubyiruko keretse ko ujya n'uwurikirana radiyo baj- bari gushaka ibiza- ibizakora ibintu byatuma akazi kaboneka mu rwanda ko we na perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo twihangire imirimo ariko iyo umuntu avuye muri osude yabonye wenda basic education Mm.
ntago uhita uvuga ngo ugiye kwihangira umurimo udafite baze ni ibintu biba bigoye nyine nibyo mwarimu uri kuvuga abantu nyine batera aba- abaterankunga u rwanda cyangwa n'abaterankunga i- ibyo bigo niyo mpamvu bakagombye kuba benshi kugira ngo n'ibyo bintu nyine bijye bigaragaramo Mm.
wenda umuntu abone ikintu aheraho akora iyo uwo mushinga uwo mushinga w'ibanze Mm.
niyo mpamvu rero buriya umushinga wi- kuvuga ngo urangije kwiga ko nk'ubu aba- ikibazo ni ubush- ubushomeri buriho ni bwinshi hari n'abarangiza nyine kaminuza ubushomeri bukaba bwinshi noneho wavuga ngo wize wize muri mu- mu- mu- mu ma- mu masantere de porofe- porofesiyoneri guhita ubona akazi biba bigoranye ariko ni ngombwa ko umuntu agomba kubyiga Mhm.
hari igihe umuntu agenda wenda agahita abona umuntu umuha akazi kuko ni shansi kubona akazi Mm.
niyo mpamvu rero nyine ubundi se umuntu adakoze ibyo ngibyo ntabwo ntabwo bishoboka kuko ntabwo umuntu ntabwo umuntu aba ari kwiga ari no kwiha- kwikorera umurimo ngo ahite akora nta n'ubwo umuntu yahita yiha akazi arangije kwiga arakoze cyane mugenzi wacu thomas kamirindi kuri icyo kiganiro yateramije uno munsi cyerekeye abana bo mu ibarabara mu rwanda ariko ikibazo kiri no mu burundi icyo kigo y- yavuganye nabo nabo mu kigo cya opde tubibutse inshuti mwese ko mushobora kuronka ayandi makuru y'iradiyo ijwi rya amerika kuri site yacu ya interineti ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook tukaba no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu tubibutse kandi ko mu burundi mutwumvira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mwari kumwe na oriyani itanga ishaka murakoze